tinubu don show us pepper reach the level wey be say even if you go market now you need you no go tell person say give me pepper you just say give me tinubu there three hundred. <laughs> now e get one thing wey happen when tinubu enter power he just come abuja dey una notice one set of guys now wey don come dey dey wear one jc now if you park your motor you go pay they just come from lagos now when tinubu enter power e just delay come abuja lagos agboro follow am come. And you know, say Abuja Agboro, we don't take for work. In retirement plan, na golf three. Lagos Agboro waka come, he never ask question. Abuja Agboro, we won't get rank, go make sure say don't lose plenty teeth. Na their own promotion be that. Lagos Agboro just enter Abuja. I beg this money, my keep on one side before I go join Bob. Lagos Agboro enter Abuja, you know they ask question abuja agboro wey just buy golf three drive reach jabi garage lagos agboro body dey sweet am person just park, am just put hand ah comot key. owó yín dà tíkẹ́ẹ̀tì just dey misbehave the hausa agboro just sit down and look So am say subhanallah raining wayo ne ko me what is this one na look the guy say sky that hand don't comot that key put it back right now they get things in the play that one still dey sharp me when shele i no dey play with you omo who shele me na who shele i come from other gborosi tell am say see you wen me na see you wen he wen be he he no wan hear before he no dey sharp me osi osi were he no dey do like this na him dey outside guy say haba na fight she wan do fight dem be the the guy comot inside go train and come down yo. Then I say, Yoruba people, una can take risk. You won't fight person. If you do like this, they dodge only head. You leave all this side for contamination. I know, say, I will someone when won't fight. You e get one hand, they keep this left hand, then keep this hand to condemn every part of your body. Now, see the shago, see where they do like this. The outside guy said, no problem. In bend down. That anything will make Aboki bend down for trouser is gone. He just bend down. Now, fight, she want to fight. No problem. He don't know me person wey no get it from year to year In draw trouser go up na him position the yoruba guy dey do yeye the hausa guy say kwan peleza as him set this hand na him just throw the blow like this him give the yoruba guy for this side the guy just hear dim the guy shout yeye na him guy go ask am kamaru kí ló ṣẹlẹ̀ na him the guy shout yeye blow yẹn funny gan na him come ask am say báwo na him come say oh crack ribs me man.